kuri radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa m makumyabiri na gatatu umaze gufata uduce twose dukora kuri teritwari za masisi rucuru na warika mu ntara kivu ya ruguru urukiko ruburanisha umunyemari umunyarwanda felicien kabuga ruzaterana mu mezi abiri rufate icyemezo kwirekurwa rye mu burundi intara ya cankuzo yugarijwe n'ubwigunge kubera kutagira imihanda ibarabara nyine nta buzima ni nkatwe ko dukunda gushora utuntu nyine mu masoko tujyanye n'umuceri ibigori ibiyoba hari ugasanga uri kurashika no mu cankuzo hose ibarabara wumva wokora iki umwe mu baturage ba cankuzo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma hafi icya kabiri cy'abatuye umugabane wa Afurika bari mu bihugu birangwa n'imiyoborere yakomeje kuba mibi mu myaka icumi ishize mu gihe umutekano muke muri ibyo bihugu ukomeje kubangamira iterambere byashyizwe ahagaragara na raporo nshya isuzuma ibyerekeye imiyoborere ku mugabane wa Afurika icyegeranyo ngarukamwaka ku miyoborere muri afurika cyitiriwemo ibrahim cyagaragaje ko nubwo ibihugu mirongo itatu na bitatu byateye imbere imiyoborere muri rusange yarushijeho kuba mibi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu bihugu makumyabiri na kimwe ni ukuvuga hafi icya kabiri cy'abatuye umugabane wa afurika ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu bihugu byinshi birimo nigeria na uganda bifite ubucucike bwinshi bw'ababituye imiyoborere yasubiye inyuma cyane mu mezi atandatu ya nyuma y'umwaka nk'uko byemezwa n'icyegeranyo cyasohowe n'ikigo cyitiriwe umuherwe mo Ibrahim umwongereza ukomoka muri Sudani icyo cyegeranyo cyagaragaje ko ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika n'intambara yo muri Sudani biri mu byaje ku isonga mu kudindiza iterambere gusa cyongeraho ko imiyoborere mibi nayo yateye imvururu n'umutekano muke
Washington ijwi rya Amerika inzego z'ubutegetsi za leta zunze ubumwe za amerika ziratangaza ko umubare w'abantu batabwa muri yombi kubera kuza muri amerika bambutse umupaka wa mexique mu buryo butemewe n'amategeko wamanutse kuri karindwi ku ijana mu kwezi kwa cyenda birashoboka ko ariyo mibare ya nyuma ya buri kwezi ishyizwe ahagaragara mbere y'amatora ateganyijwe mu kwezi gutaha muri amerika kuva umukandida w'abarepublikani donald trump ashyize imbere ikibazo cy'abimukira muri gahunda ye yo kwiyamamaza abashinzwe kugenzura imipaka mu kwezi kwa cyenda bataye muri yombi abantu ibihumbi mirongo itanu na bine bambuka imipaka mu buryo butemewe n'amategeko niwo mubare muke ugaragaye kuva mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwo iyi mibare yatangiraga kwegeranywa uwayoboye igihe kirekire ibiro bya donald trump akiri perezida john kelly aravuga ko uyu mukandida wa republikani yujuje ibintu byose bisobanura umuhezanguni w'umunyagitugu kandi ko igihe yari ku butegetsi yavuze ko umukuru w'abanazi Adolf Hitler yaba hari ibintu byiza yakoze amagambo ya John Kelly umusirikare wavuye ku rugerero afite ipeti rya generali agakorera Trump muri perezidansi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yasohotse mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times na The Atlantic byose byandikirwa hano muri Amerika aje yiyongera ku yandi abahoze ari abayobozi bakuru bakoranye na Trump bamuvuzeho mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri ngo habe amatora muri leta zunze ubumwe za Amerika Kelly umaze igihe kirekire anenga Trump yigeze no kumushinja kwita abasirikare biciwe ku rugamba ibigwari byatsinzwe noneho amagambo yavuze yo kuburira ayavuze mu gihe Trump ashaka indi manda yo kuyobora Amerika akaba yararahiye ko azagura imikorere y'igisirikare cya Amerika mu gihugu imbere avuga ko azagikoresha mu guhangana n'abanyamerika afata nk'abanzi bari imbere mu gihugu abashinzwe kwamamaza Trump ejo kuwa kabiri barabihakanye umuvugizi wabo Steven Chen yavuze ko Kelly yakoresheje icyo yise kwiyimika akoresheje inkuru zidahwitse yahimbye Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi bashimangiye ko hakenewe ubufatanye hagati y'ibihugu byabo babyemeje kuwa gatatu mu nama ya mbere bagiranye mu myaka itanu ishize ni inama bagiranye ku ruhande mu gihe harimo haba inama ihuza ibihugu biri mu muryango wa BRICS ibera mu mujyi wa Kazan mu Burusiya ibiganiro hagati ya Jinping w'Ubushinwa na Narendra Modi w'Ubuhinde byabaye nk'ibikura igitotsi hagati y'ibihugu by'ibihangange ku mugabane wa Aziya cyari cyarabyitambitse igihe ingabo zirinze umupaka w'ibihugu byombi zakozanyagaho umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri amashusho yanyuze kuri za televiziyo yerekanye abakuru b'ibihugu byombi bakorana mu ntoki mbere yo kwinjira mu nama byabaye nyuma y'iminsi guverinoma z'ibihugu byombi zumvikanye ku buryo bwo gucubya icyuka kibi gishingiye ku kutumvikana ku mipaka y'ibihugu byombi aho abasirikare babarirwa mu bihumbi bari bakambitse kuri buri ruhande biteguye intambara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubuhinde riravuga ko aba bategetsi bombi bemeje ku buryo buhamye kandi bwa gicuti umubano utajegajega hagati y'ubushinwa n'ubuhinde kandi ko uzagira byinshi uhindura ku mahoro n'uburumbuke mu karere ibihugu byombi biherereyemo no ku isi muri rusange
urakoze Geoffrey mutagoma aya makuru mushobora kandi kwimva muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube instagram na x aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaha indwi gushika izaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa m makumyabiri na gatatu umaze gufata uduce twose dukora kuri teritwari za masisi rucuru na warikari mu ntara kivu ya ruguru inkuru irambuye jimi shukrani bakomera amakuru yuzuzanya kandi yo kwizerwa yakusanyijwe na radiyo ijwi ry'amerika yemeza ko iyo mirwano yabaye hagati y'ingabo z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'iza fardc mu bice bya teritwari ya warikale hahana umupaka n'iya masisi aho ni mu birometero birenga magana atanu uvuye mu mujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru abavuganye n'ijwi ry'amerika baherereye muri utwo duce bavuga ko iyo mirwano yatangiye mu masaha y'igicuku mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aho ibitero byatangiriye i kalembe muri teritwari ya masisi mapambano yalianza eh, saa kumi ya usiku ilianzia.
imirwano yatangiye mu masaha y'igitondo cyane ahagana saa kumi twumvisha urufaya rw'amasasu twese duhitamo guhunga buri wese yahunganye icyo yari afite mu ntoki ubwo tugenda ntawe ureba mugenzi we ubwo twageraga hirya gato turenze kalembe twakomeje kumva urufaya rw'amasasu mu kanya gato tubona abasirikare batwiruka inyuma twahisemo natwe gukomeza kugeza aya masaha turakirukanka kuko imirwano igikomeje Afrika kusema vita inaendelea kwa wakati kama na huu.
ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaturage baba mu bice biberamo intambara lutte contre les conflits armés ASBL rikorera muri ako gace ko muri teritwari ya Walikale ryemeza na ry'iyo mirwano mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika kuri telefoni bwana Jean Paul Balingene Sanga ushinzwe itumanaho muri iryo shyirahamwe avuga ko iyi mirwano yahitanye abatari bake Après, il y a une personne de troisième âge qui a été touchée par balle.
ibyo nabonye bwa mbere ni umusaza w'imyaka mirongo itanu wakubiswe amasasu mu mbavu uyu yahise yitaba imana ubwo twageragezaga kumujyana ku bitaro biri hafi y'aho imirwano yaberaga si we gusa kuko hari n'abandi benshi baguye muri iyi mirwano twakomeje ubushakashatsi ariko kubera urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana muri aka gace ntabwo byadukundiye kugeza ubu imirwano iracyakomeje kandi twebwe icyo dusaba ni uko abayobozi bashyiramo imbaraga iyi mirwano ikarangira kuko ubuzima bw'abaturage aribwo buhatikirira Je te demande l'implication de toute autorité.
Dunia Ambroise umuyobozi wa sosiyete sivile yo muri sheferi ya Bashali nawe wahungiye mu gace kegerana na Pinga yumvikanisha ko ubwoba ari bwinshi mu baturage kandi ko ari inkomere nyinshi On a eu des blessés, la population massive.
icyo twabonye ni umubare w'abantu benshi bakomeretse kuri iyi nshuro ibyo byatewe n'uko abantu benshi bahungaga berekeza muri warikare abandi bajya rucuru kuko ni ku mupaka w'izo teritware zose uburyo abaturage bahungaga ubona biteye ikibazo gikomeye cyane kandi ni nabyo bigaragara ku maso yabo kuva agace ka kalembe kafatwa nta tuzi abaturage bafite none ubu ni warikare n'abari baragerageje gusubira mu bice byabo nabo uyu munsi bahunze Dans le village, et aussi ils ont pris fuite.
abanyapolitiki bo muri iyo teritware bo bahangayikishijwe no kubona umutwe wa m makumyabiri na gatatu winjira warikale ubuyobozi burebera uyu ni bwana prince kiyange cyamwami wigeze kuba umushingamategeko ku rwego rw'intara twavuganye ari muri santere ya warikale kama adui akiingia ndani ya mtaa wa Likale ni dufite ubwoba ko M23 kuba yinjiye muri Walikale biteye ikibazo gikomeye cyane mu baturage murabizi Walikale ni agace gafite umutungo rwihariye ubwo rero M23 kuba ikagezemo ntibihungabanya gusa abaturage ahubwo birahungabanya cyane ubukungu bw'intara ya Kivu ya ruguru ibyo rero bigatuma M23 ishobora gutekereza gukora ibindi birenzeho ninaweza kufikiria tena mambo makubwa makubwa zaidi.
iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'uko M23 ifashe umujyi muto wa Kalembe ufatwa nk'ukomeye cyane kuri izo teritwari zombi aka gace gatuwe n'abarenga ibihumbi mirongo ine na birindwi kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi Kalembe yakomeje kwibasirwa cyane n'intambara z'urudaca mbere y'uko aka gace gafatwa niho habarizwaga ibirindiro bikuru by'imitwe ya wazalende ifasha leta mu kurwanya m makumyabiri na gatatu kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru amasoko yacu yatubwiraga ko imirwano ikomeje impande zombi zikomeje kwitana ba mwana mu kutubahiriza ubusabe bwa oni ingabo za leta ya kongo fardc zishinja inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu n'abasirikare b'u rwanda zivuga ko bafatanije gutera ibirindiro byabo mu gihe m makumyabiri na gatatu nayo ishinja fardc kwifashisha imitwe ya wazalendo mu kubagabaho ibitero jimi shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma urwego mpuzamahanga rwashyiriweho imanza z'insigarira z'inkiko mpanabyaha ruri irahe mu buhorandi rwatangaje ko urugereko ruburanisha urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda feliciane kabuga ruzaterana ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka abacamanza b'urugereko ruzafata icyemezo ku irekurwa rya kabuga baravuga ko rugomba kumva impande zombi erike bagira ubusa umucamanza mukuru Len Bonomi w'urwego rw'ibanze rw'urugereko mpuzamahanga rwashyiriweho imanza z'insigara z'inkiko mpanabyaha yemeje indi tariki impande zirebwa n'urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda Felician Kabuga zizongera guterana ni itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka biteganijwe ko inama nk'izo ziba buri mezi ane iya mbere yabaye ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize indi iba ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatanu no ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka umucamanza bonomi yibukije ko urugereko rw'ibanze ruburanisha kabuga rwafashe ibyemezo bitashyizwe ahagaragara birebana n'ubusabe kabuga yoherereje ibihugu bitandukanye abisaba kumwakira naramuka afunguwe by'agateganyo yasobanuye ko mu bihugu byose kabuga yandikiye nta na kimwe cyari cyemera kuzamwakira umucamanza bonomi yakomeje avuga ko muri raporo y'abaganga bigenga bashyizweho n'urukiko batanze ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa munani uyu mwaka bemeza ko felicien kabuga atagishoboye kuburana cyangwa se kuburanishwa ikindi uyu mucamanza yasobanuye ni uko mu gihe hazaba hasuzumwa irekurwa rya felicien kabuga urubyiruko rw'ibanze rumuburanisha rukwiye kumva impande zombi ku kibazo cyose cyazamurwa muri urwo rubanza no ku kibazo icyo ari cyo cyose kirebana n'irekurwa rye umucamanza bonomi yarangije avuga ko kubera imbaraga nke ze felicien kabuga ashobora gukurikirana ibivugwa ku buryo bw'ikoranabuhanga aramutse abyifuje felicien kabuga utegereje icyemezo cy'urukiko cyo kumufungura afungiwe muri gereza y'umuryango w'abibumbye irahe mu buhorande mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu nibwo urwego rwasigaranye inshingano zo kurangiza imanza za jenoside zaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku rwanda na yugoslavia rwasubitse urubanza rwa kabuga ku mpamvu z'uburwayi felicien kabuga uba ufite imyaka mirongo cyenda n'umwe y'amavuko yafatiwe i paris mu bufaransa ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uhagarariye uburundi ku muryango w'abibumbye yasabye ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri bwemezwa nka jenoside yakorewe abahutu hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwo muri mirongo irindwi n'ibiri bwitwa jenoside hakaba n'abandi batabishyigikiye inkuru ya desire hatungimana mu itangazo ryashyizwe ahabona mu ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuze ababo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana mirongo irindwi na kabiri bavuga ko banezerejwe no kumva ko uwuserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yasabye amakungu ko igihonyabwoko ryokwemezwa n'amakungu ibyashyikirijwe na ambasaderi zephire maniratanga byakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na Frederic Nzeyimana arirongoye Nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ibyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bija habona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko ribyemeza ikica amatwi iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake perezida ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyeshe ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo shyirahamwe risigura ko mu burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange byatawemwo abagandaga ibihumbi bitanu byagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi cvr ariko ko atigeze abishyikiriza urongowe cvr pierre claver ndayicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cyose aremeza ko mu burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa izo nyigisho zari zigenewe abamenyeshamakuru n'abakomiseri ba seve zabereye ku mugwa mukuru wa politiki gitega igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cyose kuba ari mu ishyirahamwe ry'ababuze ababo mu mirongo irindwi na kabiri mu burundi ijambo ryashyikirijwe na ambasaderi w'uburundi mu nama y'akanama ka oni kajejwe agateka kazina muntu rije gukuraho agacerere kari kamaze imyaka mirongo itanu n'ibiri abo basanga ari umunsi utazibagiranwa perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yagirizwa n'iryo huriro ko atashyize mu ngiro iby'inama nshingamateka na nkenguzamateka yari yemeje mu kiganiro kwa bamenyeshamakuru n'abanyagihugu cyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru intwari mu gisagara cya bujumbura igenekezo rya mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu cyaciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta ataci ivuga hariho abavuga ngo leta mvuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ko muzaka akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere charles mukasi yigeze kurongora umugambi w'abadasigana iprona mu kiganiro yahejwe irya amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu mirongo irindwi na kabiri ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi nibyo ntawuhakana ko abahutu bapfuye mu mirongo indwi na kabiri kandi ntibari gutegerezwa gupfa niryo kosa micombero yagize mugabo micombero ntawumuhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko icyo tubanza tucumvikane ko ko micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza ko ivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera abafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya marisite yasohotse imbere yabyo iyo processus judiciaire yarapfuye baca baja mu byo kuza ruvuga bati n'abahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baranushizeho republique populaire de matyazo mushano terence cegera c'uburongoye ishirahamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya amerika kuri uno wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu burundi ni kinyoma kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko hakwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na sever yemeza ko uhengamye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda ya mirongo irindwi na kabiri ku igenekerezo ya mirongo ine n'icenda ukwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu abahutu bapfuye mu nyuma oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe ico kibazo c'ihonyabwoko kiracanishamwe abarundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu itariki icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amaja icenda mirongo ine n'umunani niho ishirahamwe mpuzamakungu oni ryemeza amasezerano akinga kongera agahana ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha desire hatungimana kigali ijwi rya amerika tukivuga ku burundi intara ya cankuzo yugarijwe n'ubwigunge kubera kutagira imihanda nihariye ariyo cankuzo gasumo na cankuzo gisagara ihuza iyo ntara na tanzania kenya yarangiritse cyane abaturage barahahombera inkuru ijwi ry'amerika yabategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyarive ndayishimiye umwaka urenga uraheze ibarabara riva ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo rizwi nka rn mirongo ibiri na rimwe ricitse hatamodoka rirengana abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye aho ryacikiye ku mutumba wa gitwenge ku gacimbiri ka gakangaga neza na neza aho bita ikavumu ku birometero mirongo itatu n'indwi uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo bavuga ko biboneka ko ibarabara ryageragejwe gusanurwa mu kurisukamwo amabuye n'ivu kubera ko uko gucika kwavuye ku musozi wasadutsemwo kubiri ibene indwi z'amabuye komini ivuga ko yagerageje kuzibiza aguma atembagara muri iyo manga na rijya iri ku musozi uhanamye umukuru w'agacimbiri emmanuel ntirijana arasigura uko iri barabara ryacitse mu gutangura hatanguye inkukura iva ino haruguru ikaza ari nyinshi itangura rero kuzirimburura hano mu ibarabara noneho byashiye biba ibirenga rero hashitse ubu ni imyaka itatu ntimburuka none ubu nta modoka ikirengana zose zicahiye ku mubambangwe abanyagihugu bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe kubera iryo barabara hatungimana desire umwe mu batware bo mu gacimbiri ka gakangaga avuga ko hama habereye amasanganya abantu bagatembagarira mu manga y'iryo barabara uwaheruka gukoroka mu ndu yahereye akorokeye hariya mariya amabuye hariya hepfo ijana namujanye no kwa muganga mu ijoro nko mu masaha atatu yaramenetse bwimwenaha gutya ku jisho gutya baramushona ubu ari muhira ubu yarageze mitende nani amasanganya abamumoto bose baciye ngaha maka bakorokeramwo yaramaze kugwamo nk'abamoto nka bangahe nka batanu abandi b'imodoka bahora bacamo ngaba twa twahengekereje ngaha zaguma zigwayo bazikuramwo zigwamwo bazikuramwo kubw'iki cakera cabuze abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo bama bagize uruja n'uruza muri iryo barabara rya cankuzo gisagara baridoga ko ataterambere riri muri ako karere kabo urahwerwa hakagufa yuzuye ibinogo n'abashoferi banka kutya kubera hameze nabi naho ari kugenda ku icumi uca ugenda ku icumi na bitanu kubera ibarabara ribi cyangwa ndiko ndahomba kubera mba ndishitike ndende kandi ari ahantu hatowe kinyi barabara nyene nta buzima ne nkatwe ko dukunda gushora utuntu nyene mu masoko tujanye n'umuceri ibigori ibiyoba hari ugasanga uri kurashika no mu cankuzo hose hakinyi barabara wumva wokora iki eka n'abagira uruja n'uruza mu gihe cankuzo gasumo rica muri komine ya mishiha hari izwi nka rn cumi na gatatu naryo nirijabuka mu gihugu ca tanzaniya bidoga nk'uko uyu mukenyezi isoko ryacu ryamusanze ku gituro c'amamodokari kiri ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo oya hanyene harahanyene kubera hiyo twabuze umutugu tujana ngo imitugu ishifa batweka ngo n'amapine ugiye imishiha ngo ukagaruka ngo ipine ntugarukana niko batubarira kandi imitugu irahari rero kuva ibugendane twaje neza igitega hose twaje neza muganga habishitse ngaha ngo ipine ngo ndayiduganye hiyo ngo nta mukinogo ngo imomoka ngo njenda kujana ngo nshaka kujana ku mahera menshi niko batubarira ukaba nkako abakora urudandazwa baca muri ayo mabarabara ya mishiha na gisagara nabone imyidogo ni myinshi uyu mudandaza asaba leta gukora ibishoboka ayo mabarabara agakorwa vuba hashoboka twe turafise ingorane rwose bikomeye kweri nibaraba bikubita gashi nk'uko ari abavyeyi tuzotera twege nibasaba abanyagihugu duterere n'amajana atanu atanu yoba amaze niyo ushoye utuntu mba uhora muga wahoye uvuga ati akabarabara ni keza nta ngorane yagohora ko ntiduhora gutoza tagisi hajya washoye ibintu none twonanirwa no gutanga igihumbi cange bibiri je nk'ubu ku bwanje naho vyaba bitanu babivuze ati barabara rigira rikogwe no yatanga nk'ubu nta mukenyezi avimugira ngo umutumino niwe wikocira umugabo kazopfira ku nzira kandi nawe nari bishoboye kwiyunguruza agashora utuntu ngaha kaza karangwa nk'udutunguru ngaha karangwa utushu utuboga kajana imugera nayo ntibikunda ubukene bw'amabarabara ngaho mucankuzo burasubiza inyuma ubutunzi muri rusangi musitaneri wa komine ya gisagara hagracie nitunga avuga ko komine imaze guhomba ibice cumi na bitanu ku ijana by'amakori yo muri uno mwaka by'ukuri ku bijanye n'amatagisi twahora twinjiza bivanye n'ivyo vyimburwa vyahora bipakirwa bikaja mu zindi ntara canke mu yandi makomine komine yarahombye ku rugero ruboneka mbere kuko mw'umwaka ndiko ndaraba ku bice twahora twinjiza hariho ibice birenga cumi na bitanu twahombye uretse ko amakomine ya gisagara na mishiha acamwe ibidandazwa biva mu gihugu kibanyi ca tanzaniya abajejwe intwaro mu ntara ya cankuzo bavuga ko ayo makomine asanzwe aza imbere mu makomine yimbuka cane ku bitegwa bimwe bimwe ku rwego rw'igihugu intara ya cankuzo iza mu ntara za mbere kandi zigaburira izindi mu gihugu mu mwimbu w'ibigori ibiharage imyumbati hamwe n'umuceri buramatari w'intara ya cankuzo boniface banyeza ko asaba abamukurira mu nzego hamwe n'abashigikira mu iterambere n'iterambere ry'igihugu kugira ico bakoze kugira ngo ico kibazo c'amabarabara gikugwe mu nzira gushika uyu munsi amabarabara yose ya cankuzo amabarabara adashoboka ni ukuvuga nabo inguvu z'abenegihugu bagerageza gukora gute mukaba mubona ko uyu mwaka twari twagiriwe amahirwe haragwa imvura nyinshi cyane ibyo bakora byose wasanga ingufu zabaye impfa gusa rero amabarabara nka yose yarononekaye mbere y'ibiraro bimwe byaratwawe biteye ubwoba hamwe usanga na komine ingufu zayo atebyo bishobora bica bisaba ko dusaba abashigikizi mu iterambere abashigikira cyane leta ibishoboye kugira ngo irabe ko yogira icyo ikoze kugira ngo amabarabara mwamwe arengane buramatari wa cankuzo avuga ko ikigo kiraba ibijanye n'amabarabara arb cariko kiragerageza kuba kirasanura ibitarugwa bimwe bimwe ariko ko muri kino gihe naco cahagaritse kubera ubukene bw'ibitoro ibintu biruko muri no ntara ya cankuzo mu gihe mu ndinganizo shasha ya leta isigaye ari umugwa mukuru w'intara ya buhumuza igizwe n'intara zitatu arizo cankuzo ruyigi na muyinga urakoze thierry venda yishimiye ikigega cy'imari ku isi fmi kiremeza ko afurika ifite amahirwe menshi yo guteza imbere ubukungu bwayo ibyo ubuyobozi bw'iki kigega bubishingira ku kuba uyu mugabane ukize ku mutungo kamere ku miyoborere myiza ya bimwe mu bihugu no kuba abawutuye biganjemo urubyiruko ibyo ni bimwe mu byo umuyobozi wa fmi yagarutseho mu kiganiro cyihariye n'ijwi ry'amerika temisitokule mutijima madamu kristalina georgieva uyobora ikigega cy'imari ku isi muri iki kiganiro yagarutse kuri gahunda zinyuranye za imf zigamije gufasha umugabane wa afurika kwiteza imbere mu bukungu by'umwihariko mu gice cyawo cyo munsi y'ubutayu bwa sahara uyu muyobozi mukuru wa imf yavuze ko izo gahunda zirimo n'izibanda ku gufasha iki gice cy'isi guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ati Today we have 25 programs uyu munsi dufite porogaramu makumyabiri n'eshanu muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara kandi ikintu cy'ingenzi cyane kinteye ishema ni uko muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ariho dufite umubare munini wa gahunda nshya zacu z'ishoramari ry'igihe kirekire izo zigamije gufasha ibihugu bya afurika guhangana n'imihindagurikire y'ibihe afurika nta ruhare runini igira mu guteza iki kibazo ariko kandi ntigerwaho cyane n'ingaruka zacyo twahisemo rero kongera umuhate wacu mu gufasha afurika ubuyobozi bwa imf butangaza ko uretse gahunda zayo zisanzwe iki kigega cyatanze miliyari mirongo itandatu n'ebyiri z'amadolari y'amerika mu bihugu binyuranye bya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara aya akaba yaratanzwe nk'ingoboka yo kubifasha kwigaranzura ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda madamu kristalina georgieva ashimangira ko uyu mugabane wa afurika ufite amahirwe menshi yo kuzamuka mu bukungu kurusha n'ahandi ku isi ati we very strongly believe in the potential of Africa.
twizera dukomeje amahirwe afurika ifite kubera ko uyu mugabane ufite abaturage biganjemo urubyiruko mu gihe ahandi ku isi barimo gusaza ukungahaye ku mitungo kamere kandi twabonye hari ibihugu byiyemeje gushyiraho imirongo ya politiki ihamye n'inzego zikomeye zigamije imiyoborere myiza ku buryo bishobora rwose kuba ibihugu bifite ubukungu buhagaze neza kandi bwaguka bwangu nubwo bimeze uko byinshi mu bihugu bya afurika byugarijwe n'imyenda y'umurengera bitabasha kwishyura ishobora gukoma mu nkokora iterambere ryabyo ni mu gihe bigikeneye n'andi mafaranga yo gukoresha ishoramari mu bikorwa remezo bya nkenerwa ku iterambere ijwi rya amerika yabajije umukuru w'ikigega cy'imari ku isi uburyo inkunga gitanga yaba itanga umusaruro mu gihe ibyo bihugu bicyugarijwe n'uwo mugogoro w'imyenda bitishyura mu gusubiza madamu kristalina yavuze ko hari bimwe mu bihugu bibona inguzanyo bikanazikoresha neza ku buryo kwishyura imyenda yabyo bitagoye ariko hakiri n'ibizibona ntibizikoreshe uko bikwiye ku buryo ubukungu bwabyo bugenda bigura intege yizeza ko ikigega ayoboye kirimo gushyiraho gahunda zo gufasha ibihugu mu micungire y'imyenda bifata ati Where the issue of debt management ahari ibibazo by'imicungire y'inguzanyo gushaka uko twafasha ibihugu kugera ku rwego rwiza rwo kwishyura ni ikintu cy'ingenzi cyane gusa hari n'ibihugu ingorane nk'izo ziza bidaturutse ku makosa yabyo ariko izo ntizihoraho ibintu biba bishobora gusubira mu buryo twashyizeho gahunda y'ingenzi y'inkingi eshatu igamije gukemura ibibazo byo kubura amafaranga mu bubiko ariko n'ibyo kutishyura inguzanyo tubona muri afurika urakoze temisitokule mu tijima ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubyarira mu nda y'undi ahora yinginga umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana